Hii Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muteramanye ni Radio Ijwi ry'Amerika uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 16 y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu muri kumwe na Frederic Nkulikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi turatangaye co twomenyesha coco nuko tutihebuye eh, amategeko aratomoye hama ayo mategeko bakoresha ni nayo natwe dukoresha ni nayo tuzokwisunga rero tugiye tugiye kunguruza uyu ni umwe mu bashingwamanza babagirizwa uruhara mu iganagurwa ry'umupolisi Deoding muri quartier Shatanya mu gisagara ca Gitega ni inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye abanyarwanda b'imbohe amajana umunani barekuwe imbere y'igihe hamwe n'inkuru yerekeye umunsi umushikirano mu Rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero muramutse Rosine umwanya ni wawe udushikirize amakuru waduteguriye mwaramutse frederic mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri sudani y'ubumanuko aho abategetsi mu gisata kijejwe agateka na muntu muri onu bamenyesha ko mu turere tumwe tumwe muri sudani y'ubumanuko ariko haraba ubwicanyi bufatiye ku bwoko kandi ko ubwo bwicanyi bushobora gutandukira n'utundi turere umugwi wa onu ukorera aho muri sudani y'ubumanuko waraneguwe cyane n'amakungu ko wananiwe no gukingira abanyagihugu ibikorwa byo kugenzura utwo turere bikaba byariyongereye nyuma y'aho habereye amatohoza abakozi ba onu bakagirizwa ko batakingiye bikwiriye abanyagihugu mu ntureka ziheruka mu kwezi kw'indwi intureka zahitanye abashika ku majana atatu mwamenya ko kutumvikana hagati ya leta na onu kwiyongereye inyuma yaho hasohokeye ingingo yo kurungika inteko mvamakungu aho muri Sudani y'umanuko ubu abasirikare baturuka muri Ethiopia akaba ari bo bagenzura uturere tubangamiwe mu ntumbero yo gucungera umutekano Amashirahamwe atari make akorera mu gihugu ca Mozambique asaba kugarukira ubutungane inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abatari bake mu bacamanza no mu bashikiriza amanza aho muri Mozambique Carlos Mondlane umukuru w'ishyirahamwe ry'abacamanza muri Mozambique amenyesha ko habaye ubwicanyi no gutera bwoba abatari abari mu nzego zijejwe ubutungane uwundi mugwi ujejwe hagati na muntu umenyesha ko ubwicanyi butegwa n'inyifata itabere y'abapolisi ukujya ibiturire hamwe no kutubahiriza umwuga w'ubutungane ubwicanyi bwaranzwe aho muri Mozambique bukaba bwakorewe abakozi ba leta mu kwezi guheze bwahitanye kandi abanyepolitike batatu Alice Mabota aserukira ishiramwe ry'abaharanira agati na muntu amenyesha ko ubwo bwicanyi bubi zuba riva kandi ko bushobora no gutandukira abanyagihugu basanzwe Isaac Chande umushikiranganje w'ubutungane yabwiye abamenyesha makuru ko leta yagerageje uburyo bwose ikorana n'ubutungane kugira abagirwa n'ivyo vyaha barengutswe imbere y'intahe bongere kandi batorera umuti ivyo bibazo vyose muri Malawi leta yatangaje kuri uyu wa kane ko yuguruye umuhora wa mbere w'indege muri Afrika mu ntumbero yo gushikiriza abanyagihugu ibyangombwa baba bakeneye Alfred Mitali Milatita, Milatila umuyobozi w'igisata c'indege amenyesha ko ico gikorwa uburyo amenyesha ko igikorwa cyo kwiga uburyo uwo muhora ukora babifashijwemo n'ishiramwe mpuzamakungu gitaho abana ku isi UNICEF muri Malawi uwo mugambi ukaba ugizwe n'indege ntonto zitwara zitwara zigakoreshwa n'uburyo nk'uburyo bwihuta bwo gutwara amaraso y'abana bakivuka aho agenewe gupimwa ko atamugera wa sida bavukanye mu kwezi kwa gatatu UNICEF muri Malawi yarakoze ikigwa ca mbere cyo gukoresha izo ndege ku birometero bitarenze 10 muri kino gihe bakaba hakaba hasanzwe hakoreshwa imiduga yo gutabara imbabare hamwe n'amamoto Yamara leta imenyesha ko ubwo buryo witwara amafaranga atari make akoreshwa mu gitoro kandi ko amabarabara yifashe nabi ivyo bigatuma ico gikorwa cikwega. Ishiramwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge n'iyindi migwi y'abagira neza imenyesha ko abanyagihugu bashika ku bihumbi bibiri bakuwe mu gisagara ca Aleppo muri Syria kuri uyu wa kane abenshi muri abo bakaba barimwo abakomeretse abagwanyi basanzwe bari muri ico gisagara bakaba bumvikanye n'igisirikare ca leta ko batanga agahengwe k'iminsi itatu kugira abanyagihugu bashobore kuva muri icyo gisagara perezida Bashar Assad wa Syria amenyesha ko ifatwa ry'igisagara ca Aleppo rizoba mu mateka akomeye agereranya ico gikorwa n'ivuka rya Yesu Kristo nico kimwe n'itembagazwa rya Union Soviétique John Kerry umushikiranganje wa leta ya Amerika yatangaje kuri uyu wa kane ko ivyo atari amateka ahubwo ari ubwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Assad Kerry yavuze kandi ko Amerika ibandanya uko ishoboye kugira imigwi igwana aho muri Syria ishobore kumvikana no kugira kandi bata, abatabara imbabare bashobore gushika mu gihugu cyose ca Syria muri Carolina y'ubumanuko hano muri leta z'ubumwe za amerika sentare yumvirije ku munsi ugira gatandatu Dylan Roof umusore w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yagirizwa ko yishe abirabure bashika kuri cenda abasanze mu isengero riri mu gisagara ca Charleston mu mwaka uheze Roof yagirwa kandi icyaha cyo kuba yarabangamiye abantu kubera ibikorwa by'idini barimwo ku igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatandatu mu mwaka mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kwa mbere itariki ya gatatu akaba azosubira kurenguka imbere y'ubutungane mu gice cya kabiri cy'urwo rubanza kugira amenyeshwe nimba aciga urubanza rwo gupfa canke umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose atemerewe kuzokwigera arekugwa mwamenya ko Dylan Roof yireguye avuga ko yakoze ubwo bwicanyi abitewe n'uburyo abona abirabure bafata abazungu akavuga kandi ko ubwo bwicanyi ari ikintu gito yisunziye ibyo abazungu bakoregwa muri indoneziya igipolisi kimenyesha ko umwe mu banyagihugu bayo bahigwa cyane ari umugabo azwi ku izina rya Bahrun Nay Naim umuhinga mu bya ordinateur muri ico gihugu
urakoze hozine kubakuruhije kudushikiriza ejo ku munsi wa kane niho hasubiye kumvirizwa urubanza rw'abantu bane bagizwa ko bagize uruhara mu igandagurwa ry'umupolisi yitwa deodinga iciwe mu ihoteli yitwa paraso muri quartier ya shatanya mu gisara ca gitega ivyo vyabaye ku munsi wa mbere igihe uyu mupolisi yaraherekeje umufungwa yagirizwa kuba ari mu bagandaguye general adolphe nshimirimana yahoze arongoye iperereza mu burundi ni inkuru ya mugenzi wacu fidele nsabimana inyuma y'aho urubanza rwaje kurangwa n'impari nyinshi hagati y'umushikirizamanza n'abashingwamanza kuko batigeze bahuriza ku catumye urubanza rufatwa nk'ikibiriraho sentare yahavuye isaba impande ziburana gusozera imburano umushikirizamanza yasabiye kankindigo debert ujeje gutunganya ibikorwa vy'ihoteli paraso umunyoro wo gufungwa imyaka mirongo ine n'ibiri umushikirizamanza yafatiye ku birego yamureze mu gihe yari imaze kwiha inkumbi mu nzu kankindigo deberte yari ajejwe umunyoro w'imyaka mirongo ine nico gihano casabiwe odase nyandwi umuserukizi w'abanyororo bo mw'ibohero rikuru rya gitega umushikirizamanza yafatiye ku buryo odase nyandwi yemeye guherekeza umwicanyi mu nzu y'ihoteli akavuga ko ico caha bari bagisangiye na nyene ugikora igihano co gufungwa imyaka mirongo ibiri nico casabiwe Jean Paul Hakizimana icegera c'urongoye ibohero rikuru rya gitega umushikirizamanza gusohora umwicanyi akavuga ko biboneka ko yari azi neza ko uwo mwicanyi agiye gukora amaraso kugira ngo abone inzira yo gutoroka kabura Emmanuel arongoye ikirindiro c'abapolisi bacunga ibohero rikuru rya gitega yasabiye umunyoro w'imyaka mirongo ibiri umushikirizamanza yamureze ko yarungitse umupolisi agendana ubumuga ari wenyene guherekeza inkozi y'ikibi gusohoka ibohero aho n'igihe umushikirizamanza yabwiye sentare ko deodinga yagandaguwe yari asanzwe afise ubumuga bw'ubuguru kumwe kuri ico caha yagirizwa n'umushikirizamanza kabura emmanuel yisiguye avuga ko we akoresha abapolisi uko babamuhaye kandi ko ubushikiranganji bw'umutekano bubajejwe budashobora gutanga akazi ahantu umupolisi atagashoboye abashingwamanza bahawe ijambo na sentare ngo basozere imburano bose basabye ko abo bunganira bokwezwa kuko umushikirizamanza atavyemezo yashoboye kwerekana vyotuma abo bunganira bagigwa n'urubanza wikibiriraho sentare yaciye ija mwiherero wamaze iminota mirongo ine n'itanu sentare yaciye urubanza rw'imyaka mirongo ibiri n'umwe odasi nyandwi serukira abandi banyororo mu ibohero rikuru rya gitega sentare yavuze ko odasi nyandwi yari azi neza intumbero nyene gukora icaha yari afise ariko akamuguma inyuma ntabimenyesha ababijejwe jean paul hakizimana icegera c'umukuru w'ibohero rikuru rya gitega nawe yakatiwe gufunga umunyoro w'imyaka mirongo ibiri sentare yamwagirije guha umwanya inkozi y'ikibi gutoro kibohera igiye gukora amaraso kandi akabigira nkana kankindigo debert yari ajeje ihoteli paraso yakatiwe gufunga imyaka cumi sentare yamwagirije ko yafashije inkozi y'ikibi gutoroka yejeje gukora amaraso Emmanuel Kabura umukuru w'ikirindiro c'abacunga ibohero rikuru rya Gitega sentare yamwambitse izera ko yasanze ko atacaha kimwagira ku ruhande rw'abashingwamanza bavuze ko bagiye kunguruza urubanza ku rwego rukurikira ko batashimye urubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Gitega uyu ni umwe mu bashingwamanza bunganira abagirizwa abo bantu twebwe turunganira bakurikiranwa kuri ka ya fragrance abantu baba bafatanywe itonga ivyo byose twabishikirije sentare mugabo nta gaciro sentare yigeze ibihereza nk'uko amategeko abivuga urubanza urubanza w'icaha umuntu ajejwe kuzana ivyemeza n'umushikiriza amanza ivyo vyemeza rero twabisabye kuva mu ntango ku rubanza kumwumwumwumwe mugabo umushikiriza amanza ntiyashoboye ivyagirije ibikwiye kugira aba bantu turiko turafasha bashobore kuba bashiriwe rero urubanza nkuru ubu turatangaye co twomesha coco nuko tutihebuye e, amategeko aratomoye hama ayo mategeko bakoresha ni nayo natwe dukoresha ni nayo tuzokwisunga rero tugiye tugiye kunguruza kumbure kurengera sentare y'iyungururizo izoheza itwumvirize hama amategeko akurikizwe duhesha iteka ubutungane mu Burundi murakoze urwo rubanza rwaciwe mu gihe igipolisi c'u Burundi kibicishije umuvugizi wacu Peter Nkurikiye cemeza ko warashe umupolisi yari umufungwa yagirizwa kugandagurwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ariko nawe yaje gutogwa ikiziga muri quartier Shatanya ya kabiri Peter Nkurikiye yavuze ko uwo mufungwa yarashe n'uwo bafunganye Odas Nyandwi akaba ari nawe yahavuye akatigwa na sentare gufungwa imyaka mirongo ibiri n'umwe mu gihe umushikiriza amanza yari yamusabiye gufungwa imyaka mirongo ine n'ibiri igitega Fidel Antoine Sabimana y'ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa kane ubuyobozi bw'amabohero bwose yo mu rwanda bwazindukiye mu bikorwa byo kurekura abafungwa barenga amajana umunani bemerewe gufungurwa iby'agateganyo n'ingingo y'umushikiranganji utungane johnston busigiye hanasohotse abana n'abagore bashika kuri mirongo itandatu na babiri baherutse guhabwa imbabazi na perezida wa repubulika inkuru ya mugenzi wacu wasumita kaboyi ari i kigali mu rwanda imana ishimwe cyane
imana izo zari ziganje muri gereza ya kimironko mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali abagororwa bagera kuri mirongo itatu na barindwi nibo bahamagawe muri gereza ya kimironko baherezwa impapuro n'abayobozi ba gereza zibemerera gutaha iwabo byari ibyishimo by'akataraboneka ku bagororwa bagize amahirwe yo kurekurwa nk'uko babitangarijwe ijwi rya amerika njyewe nari ndyamye ngiye kumva numva barampamagaye ngo shyaka erike sohoka utahe njyewe nabanje kuza nambaye sivire ubundi dusohoka twambaye inifomo ya gereza noneho ngeze ku marembo barambwira bati genda wambare sivire usohoka utahe ni weya ni murambeshya ahubwo reka nze manze ndebe abayobozi mbajije umuyobozi arambwira ati ni wowe uri ku rutonde bwa mbere ambara vuba vuba abandi bageze hanze nashushe nk'ubonekerwa kuko igihe nateganyaga gutaha ntabwo cyari cyakageze ariko ngeze hanze mbona abantu ukuntu bameze bambaye sivili ndishima cyane ndanezerwa byantunguye cyane njye nari nakiryamye n'umuntu wanyumvishe aza kubimbwira nabanje no kumurakara ndamubwira ibyo ntabwo bishoboka ibyo umbwira ntabwo ntabwo bishoboka ibyishimo birandenze nta kintu avuga ndashimana nshimira n'uwaduhaye izi mbabazi sinzi sinzi ni ibintu mbega nashobora twishimye twishimiye imbabazi za perezida wa repubulika twiteguye gutaha kandi twiteguye guhinduka tugakomeza mu muryango nyarwanda neza ku buryo tutazagaruka izina ngira ngo ni n'ibindi sinari nzi ko ari ibingibi ndasohoka nsanga nsanga ndimo nari nsigaje umwaka umwe n'amezi
wakiriye gute mu utazi yakiriye neza cyane wari umaze igihe kingana iki maze umwaka n'amezi atandatu wari usigaje igihe kingana iki umwaka n'amezi atandatu baguhamagaye se wabyumvise gute ewa na guverinoma y'ubumwe nahise numva ingiriye ubuntu kabisa kubona ingiriye icyizere cyo gusubira mu banyarwanda mu rugo nari nkumbuye umudamu n'abana mu gihugu hose hasohotse abagororwa barenga magana ane mirongo irindwi bakuwe mu magereza cumi n'ane yo mu gihugu usibye abagore bakuyemo inda makumyabiri na batanu bahawe imbabazi na perezida wa repubulika n'abana mirongo itatu na barindwi bakoze ibyaha batarageza ku myaka cumi n'itandatu abandi barenga magana inani barekuwe by'agateganyo bamaze kubisaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze bagaragaza ko bitwaye neza mu gihe bari bamaze bafunzwe mu barekuwe bose nk'uko byari biherutse gusobanurwa n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera evode uwizeyimana mu kiganiro aherutse guha itangazamakuru yari yasobanuye ko ababonye ifungurwa ry'agateganyo ari abagororwa bakurikiranyweho ibyaha bitarimo ibya jenoside ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu ndetse n'ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ejo ku munsi wa kane i kigali mu rwanda haratanguye inama y'igihugu y'umushikirano ku nshuro ya cumi na kane ni inama iba kiramwaka ifite umugambi wo kuraba uko ubuzima bw'igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda bihagaze kuri iyi nshuro perezida w'u rwanda paul kagame yarasabye abanyarwanda gukora cyane bakava mu muco wo kubandanya barindira imfashanyo z'amahanga ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa iyi nama y'igihugu y'umushyikirano n'ingarukamwaka nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya repubulika abayiteraniyemo baba bagomba gusubiza amaso inyuma bakareba uko ubuzima bw'igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda bihagaze afunguriye inama ku mugaragaro ku nshuro ya cumi na kane umukuru w'u rwanda paul kagame ijambo ryarihariye ku kugaragaza uko u rwanda ruhagaze nyuma y'imyaka isaga makumyabiri jenoside ibaye ashingiye ku mibare aragaragaza ko u rwanda muri rusange rwateye imbere kandi rugikataje mu iterambere mu nzego zose yisunze ibipimo mpuzamahanga perezida kagame yibukije abateraniye mu nama y'umushyikirano ko abanyarwanda bizera inzego z'umutekano polisi n'igisirikare ku kigero cya mirongo icyenda na gatanu ku ijana yavuze ko byose bikomoka ku miyoborere myiza n'ubufatanye by'abanyarwanda gusa avuga ko hakiri urugendo agasaba gukomeza gufatanyiriza hamwe nta kujenjeka abanyarwanda bakagera ku iterambere bifuza byabahamagariye gukora bakareka gukomeza gutega amaso inkunga z'amahanga ibyo gutega amaso abandi mu kudufasha mu gukemura ibidufitiye akamaro ni ikibazo mu by'ukuri cyerekeranye n'agaciro kacu rero mu myanzuro y'iyi nama y'umushyikirano twagombye gushyiraho igihe ntarengwa cyagombye kuza mbere cyane kuruta nyuma ku buryo u rwanda tutazongera kuguma dutegereza ibyo abandi baduha ndagira ngo nshimire abafatanyabikorwa bacu n'inshuti zacu kandi mureke dukorane n'aba bafatanyabikorwa n'inshuti mu buryo bushya kandi bwiza kandi tugaragaze ibitekerezo n'amikoro byacu bwite n'abahereye ku mibare y'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere ategeka cyashyize ahagaragara porofeseri anastase ishyaka yavuze ko nyuma y'imyaka icumi inama y'igihugu y'umushyikirano yagejeje byinshi ku banyarwanda abasaga mirongo icyenda na rimwe n'ibice bitandatu bavuga ko umushyikirano wagize akamaro gakomeye uruhare rukomeye mu mibereho yabo mu guhindura imibereho yabo myiza ariko no kuzamura iterambere ry'igihugu nk'uko mubibona mirongo icyenda na gatanu basaga bahamya ko umushyikirano wihutishije iterambere mu by'ubukungu abasaga mirongo icyenda na bane ku ijana bahamya ko wafashije mu kubakemurira ibibazo naho abasaga mirongo icyenda na rimwe ku ijana bavuga ko umushyikirano wabaye umuyoboro wo gushimangira demokarasi kuko wabahaye urubuga bagatanga ibitekerezo bagahingiza ibyo badashaka bakanashimangira ibyo bifuza porofeseri shyaka yakomeje gushimangira ko urubuga rwa politiki mu rwanda rudafunze kubera demokarasi ubutegetsi bwimitse naho umunyapolitiki ndetse n'ubuyobozi biraharanirwa n'ibyo ariko ntabwo birwanirwa kandi birashoboka gusangira ubutegetsi gusangira ubuyobozi imyaka makumyabiri isaga tumaze twarabibonye birubaka turabikora bigakora kandi nta nduru u rwanda ni kimwe mu bihugu bike ku isi aho umunyapolitiki ushaka guhatanira ubuyobozi n'iyo atsinzwe ntabwo atakara abona indi mirimo agakomeza agakora kandi atarwanye ku rundi ruhande iyi ngingo y'uburyo urubuga rwa politiki ruhagaze mu rwanda amahanga anenga umunsi ku wundi ubutegetsi bwa bwana kagame avuga ko kuva yagera ku butegetsi yashyize ingufu zishoboka zose mu gucecekesha no kwigizayo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe anacecekesha itangazamakuru umunsi wa mbere w'iyi nama waranzwe kuruta n'abashima ibigwi n'ubutwari bya perezida kagame benshi bongera kumusaba kuzasubira kwiyamamariza ku itike y'iturufu ry'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi akazakomeza gutegeka u rwanda nyuma ya bibiri na cumi na karindwi iyi nama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya cumi na kane iteraniyemo abategetsi bakuru abikorera abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta inshuti z'u rwanda n'abanyarwanda baba muri diaspora bose hamwe barasaga igihumbi imibare y'ubutegetsi igaragaza ko imyanzuro y'inama y'igihugu y'umushyikirano y'umwaka washize bwayishyize mu bikorwa ku mpuzandengo ya mirongo irindwi ku ijana biteganijwe ko iyi nama irangira kuri uyu wa gatanu dufatanije twubaka u rwanda twifuza niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka kuri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano eka bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inyuma y'amezi cumi n'umunani yaramaze ari intumwa ya leta zunze ubumwe za amerika idasanzwe mu ntara ya afurika y'ibiyaga binini thomas periyero ejo ku munsi wa kane ku muhingamu yaratanze ikiganiro asigura igituma politiki ya leta zunze ubumwe za amerika ishyigikira iyubahirizwa ry'ibiringo umukuru w'igihugu akwiye kumara ku butegetsi iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'uburenganzira hamwe n'umwidegemvyo mu gushikiriza ivyiyumviro mu ntara ya afurika y'ibiyaga binini ihambaye mugenzi wacu edi rwema yari yahishikiye akaba yaraduteguriye inkuru icyo kiganiro yatangiye ku kigo cya leta zunze ubumwe za amerika cyita ku mahoro bwana periyero yatanze ishusho y'uko akarere k'ibiyaga bigari yifashe muri iki gihe arimo asoza inshingano ze nyuma y'amezi agera kuri cumi n'umunani ari intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika periyero yavuze ko ibihugu by'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bisa nk'ibiri mu mayira abiri yavuze ko mu burundi hafashwe inzira y'ibiganiro igihugu gishobora kongera kigasubirana ishema n'isura nziza cyari gisanganywe mu myaka mike ishize cyangwa se ibibazo bikarushaho kwiyongera inzira y'ibiganiro iramutse inaniranye bwana periyero yatanze ishusho y'uko yasanze uburundi n'uko abusize
kuva mu kwezi kwa kane itariki cumi na zitanu abarundi barenga ibihumbi bitatu n'amajana abiri na mirongo ibiri na batanu barahungiye mu bihugu bihana imbibe n'uburundi ubutunzi bwarazamye kandi nta mafaranga akiri mu kigega ca leta iryo mperuka rero namaze iminsi mbona amahoteli atagira abakiriya nja mu buriro butagiramwo abantu mu gihe mu mabarabara ataruja n'uruza rungana n'urwo nasanze ngishingwa amabanga mu mwaka n'igice birenga rwari ruhari leta yarikumiye makungu maze imigenderanire n'ibihugu byari bisanzwe bicuditse n'uburundi irageramirwa abarundi ibihumbi n'ibihumbi barishwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe abandi ibihumbi n'ibihumbi baborejwe igufa abandi nabo bagapfungwa amashyirahamwe ategamiye amaleta yemewe yaraciriwe ivomo mu gihe abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze igihugu
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo periyero yavuze ko ubuyobozi bugifite amahirwe yo gufasha kugera ku masezerano cyangwa se bugasubiza igihugu mu bibazo by'intambara n'imvururu cyanyuzemo jean beric masimani irakiza ahagarariye abarundi batuye mu gace ka washington dc yavuze ko nubwo akarere kagifite ibibazo byinshi hari icyo periyero yafashije ibibazo byo muri kariya karere nk'uko yabivuze ari ibibazo bitoroshe kurongera inyishu yatanze akarorero ko muri kongo aravuga ati muri kongo ikibazo nticyari kigoye hari habuze gusa ugushaka kugira ngo batore inyishu akavuga ati mu burundi ikibazo kiragoye kuruta kuko hari ibintu ibibazo byinshi byagiye bije imbere ibihumbi bibiri na cumi na gatanu biza birahagarika iterambere iyo nyinshi bari korarondera uvuga ko muri rusange numvise abiteguye ko ntiyabeshe uko byagenze n'uko byagenze kandi yarakoze neza ibindi intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika thomas periero yavuzeho harimo guhindura itegeko nshinga mu rwanda yavuze ko byangije isura nziza mu kwiyubaka icyo gihugu cyari kimaze kugira edi rwema radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika zirabandanya igikorwa ziyemeje cyo gukingira umwidegembyo w'abari mu madini agizwe n'inkehwa ibigwati kimwe n'imico kama yabo nakisi tayimuzi umuhanuzi adasanzwe wa amerika ku banyamadini b'inkehwa mu bihugu bya aziya avuga ko igikorwa cyo gukingira abo bantu ari ikintu gihambaye ku migenzo n'imico y'abanyamerika times avuga kandi ko icyo gikorwa gihambaye nko mu bihugu nka siriya na irake aho abagwanyi b'intagondwa za daesh ziriko zigerageza kuzimanganya ibimenyetso biranga kahise iterambere n'ibihe isi yagiye iracamwo avuga ati In that work, we saw where Daesh was committing genocidal acts against Christians, Yazidis, and Shia Muslims. At the same time that they were killing people, they were also trying to erase any evidence that they ever existed, destroying their churches, their mosques, their cemeteries. And if we were going to defeat Daesh militarily, we also need to take steps to protect the places that matter to these people that they're also trying to exterminate. And so from that work, we started focusing on protecting the cultural heritage of religious minorities.
turiko turarangura ibikorwa byo gukingira ibiranga ako kahise twabonye amakuru y'aho daesh yariko ihanahana amakuru yerekeye ibikorwa by'ihonyabwoko ku bakirisitu abo mu bwoko bw'abayizidi n'abayisilamu b'abashiya aho ni mu gihe bari basanzwe bariko barica abantu bongera bazimanganya ibimenyetso byose by'uko bigeze babaho abo bagwanyi barasenyagura amashengero y'abakirisitu n'imisigiti n'ibibanza byabo by'amaziko times ati there was a training that went on in northern Syria where churches were trained about how to stack sandbags in front of ancient frescoes and murals so that if a uh, mortar shell were to land, the explosive force would be dissipated by the sandbags. It wouldn't hurt the mural. And they had these very striking before and after pictures of a room full of sandbags. The bomb tragically hit. The sandbags are exploded, but the mural is fine.
nitwaba tugiye kurwanya daesh mu buryo bwa gisirikare dukwiye gufata ingingo yo gukingira ibibanza biriko birasenyagurwa kandi bifitiye akamaro gakomeye kuri abo bantu bariko baricwa ku bw'ivyo rero twatanguye ibikorwa biraba imico kama y'abanyamadini b'inkehwa ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwifatanyije n'ishirahamwe rya amerika rijejwe ubumenyi mu ntumbero yo gukorana n'abanyamadini b'inkehwa barabashikiriza imyimenyerezo n'inyigisho zerekeye uburyo bwo kubungabunga ibibanza ibikoresho n'ibindi bintu vyerekana imico kama yabo igeramiwe kandi ibintu biba bifise akamaro gakomeye kuri bo nk'uko times abivuga bumwe muri ubwo buryo bwo kubikingira buroroshe ariko buri n'akamaro times avuga ati hari imyimenyerezo yatanzwe mu buraruko bwa siriya aho abanyamashengero bigishijwe uburyo bwo gukingira amasanamu acafye ku mpome z'amashengero yabo hakoreshejwe imifuko y'umusenyi mu gihe cy'ibitero ibicapo biba biri ku mpome ntivyononekara aba bantu bahawe imyimenyerezo bari bafise amasanamu y'uruhome imbere y'igitero n'amasanamu y'inyuma yaho aho iyo mifuko y'umusenyi yaturika ariko ibicapo biri ku ruhome ntacyo vyabaye muri iyo myimenyerezo barigishijwe uburyo bwo gukingira ibikoresho ndangamico mu kubifata amasanamu akabikwa mu vyuma vya ordinateur kure y'aho hantu biba biri ishirahamwe the smithsonian institute yaratunganije ibikorwa vyo kwigisha ubwo buhinga abanyagihugu mu ntara ya erbil muri iraq umuhanuzi adasanzwe times avuga kandi ko ibigwati vy'abo bantu bisangiye ibitari bike mu mico kama n'idini ariko hakabamo n'ibindi bintu bimwe bimwe buri mugwi utandukaniye ko rero ati bashobora gusubizwa mu karere kamwe iyo ibyo basangiye mu mico kama bibungabunzwe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu bwiya bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro tubateguriye kuri mikoro mwari kumwe na faderike munikije amakuru nayo mwashikirijwe na hozine munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.